iharanira ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro byo kuri uyu munsi tubandanye tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwirakwiza ikiza cy'umugera wa korona turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushikirizwa nanje aloise bigirimana impunzi z'abarundi muri tanzania ziritabariza zisaba hcr kuzironsa uburaro bushemeye yemwe ubufu nyene ndabupokeye ehe ebura emwe buranyagirwa nyene bwose nyene ugasanga ehe no kurya hariho igihe bimwe sanga no kubora byaboze sindonka naho ndyama imisare yaraheze yemwe ryo nyene ndahuko nyene uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi yanduta mu gihugu ca tanzania hano muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi mu gisirikare bafise impungenge ko igisirikare kiriko kirakoreshwa ku nyungu za politike muri ibi bihe by'imyiyerekano ukwibuka abamaratiri b'ubuganda ntikwitabiriwe ku rugero runini kubera ikiza ca covid 19 aya n'ayandi makuru ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradiyo yanyu duhere iki kiganiro iwanyu mu ntara muyavugwa hirya no hino ku isi duhereye hano muri amerika abategetsi bakuru mu bahoze canke bakiri ku mirimo mu gisirikare ca leta z'ubumwe za amerika bashikiriza impungenge bafise ku ikoreshwa ry'igisirikare ku mvo za politike muri ibi bihe by'imyiyerekano abanyagihugu biyamiriza igikenye c'igipolisi bashikiriza ko ari nkenerwa ko abanyamerika bose bakwiye gufatwa kumwe kandi bagahabwa uburenganzira bemerewe n'ibwirizwa shingiro bwo gushikiriza akari ku mutima no gukoranira hamwe general joseph lengier arongoye inteko seruka rukambye mu gihugu hagati ashikiriza ko amacakubiri y'urukoba ivangura hamwe n'ubwicanyi atakibanza bifise muri leta z'ubumwe za amerika abasirikare bararungitswe mu mareta mirongo itatu n'imwe gufasha igipolisi guhangana n'abakora imyiyerekano imaze indwi inyuma y'iyicwa ry'umwirabure george floyd mu minwe y'igipolisi mu karere ka washington dc niho harungitswe igitigiri kinini umushikiranganji wo kwivuna abansi mark esper yategetse ko abasirikare igihumbi n'amajana atatu bazanwa mu micungararo ya washington kurindiriraho mu gihe vyoba ngombwa ko bashobora gukoreshwa general james mattis nawe yatanze imihoho mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani inyuma yo kutumvikana na perezida donald trump yasabye ko hoba ubumwe mu gihugu kugira iyi myiyerekano irangiye yemeza ko iki gihugu kimaze imyaka itatu mu ngaruka mbi zatewe n'ubutegetsi budashinze imizi ayandi tubandanye twumviriza fidele niyo ngabo turakuramukije aroyisi namwe nshuti muduteze amatwi dutambwiye ku nkuru yerekeye uburundi aho abashingamateka bane bo mu gihugu c'ubufaransa sonia crimi mansur kamadine frederic duma delphine bagari na michel victory bashize ahabona ku munsi wa gatatu ikete ryugururiwe bose ku bijanye n'amatora aherutse kuba mu burundi bavuga ko mu kiringo c'imyaka itanu irangiye abarundi babayeho kuri imwe mu ntwaro zirangwa n'igitugu gikomeye cyane mu kinjana cya mirongo ibiri na rimwe bavuga ko imyiyerekano yakozwe isaba ko ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya arusha byubahirizwa yakandamijwe amaraso asesetse abarundi ibihumbi amajana n'amajana barahunze igihugu mu gihe abandi ibihumbi n'ibihumbi bishwe canke batabwa mu mvuto abo bashingamateka bavuga ko iterabwoba ari ryo ryatsa indaro mu gihugu uruhagarara rwa politike mu gihugu rwagize ingaruka zikomeye ku butunzi n'imibano mu gihugu hamwe n'imigenderanire n'amakungu abo bashingamateka bavuga ko amatora aherutse kuba mu gihugu yabaye mu gihe carangwa n'ubwicanyi n'ikandamizwa ry'abatavuga rumwe na leta bavuga ko ayo matora yabaye atubahirije ibintu na bikeyi mu bisabwa kugira habe amatora arangwa n'ubwigenge umuco kandi yuzuriza bose bavuga ko kubera izo mvo bitatangaje ko ibyavuye mu matora byahaye insinzi umugambi uri ku butegetsi cndfdd yamara abo bashingamateka bavuga ko amatora yo ku itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa gatanu yaranzwe n'ibiharuro by'irementanya byari bigenewe kumvisha abarundi ko umugambwe cndfdd ari wo watsinze amatora mu kurangiza bavuga ko bafise impungenge zikomeye zo kubona ko ibimenyetso byose biteye agahinda bidasa nuko biteye amakenga makungu kugira afate ingingo zikenewe zigenewe gukingira abarundi ngo gusohora amatangazo gusa ntibizobuza uburundi kuja mu kaga k'ubwicanyi n'uruhagarara inyuma y'amatora bamenyesha ko igikenewe ari ingingo ziboneka zigenewe gukingira abarundi tuve mu burundi dukubitire hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho abandi bapolisi batatu bari bahari igihe derek chauvin umupolisi wo mu gisagara ca minneapolis yafukama ku izosi ry'umunyamerika w'umwirabure george floyd gushika apfe bagirijwe icese ku munsi wa gatatu ivyaha vyo kuba barafashije mu igandagurwa ryiwe icaha chauvin yagirizwa eh, co kuba yagandaguye floyd congerejwe uburemere mu kuvanwa ku rugero rwa gatatu gishyirwa ku rugero rwa kabiri hisunzwe amategeko yo muri leta ya minnesota ikinyamakuru the star tribune catangaje ko chauvin ari we azohangana n'icaha gikomeye cyane kurusha abo bandi bapolisi batatu bari kumwe ku vyerekeye urupfu rwa george floyd bose uko ari bane baza barirukanywe mu kazi kabo umushikirizamanza mukuru wa leta ya minnesota keith ellison niwe yashikirije ivyo vyagirizo bishasha ku munsi wa gatatu Iyo tuve muri amerika tuze muri afurika ho mu gihugu cya uganda abakozi bajejwe amagara y'abantu muri icyo gihugu bavuze ku munsi wa gatatu ko badafise ibikoresho bikwiye byo kwikingira ikiza cy'umugera wa korona kuba bashobora kwandura uwo mugera biriko bituma bamwe muri bo bagonanwa ku vyerekeye kwitaho abafise uwo mugera ivyo bikwirikiye ivyatangajwe ku munsi w'imana urangiye vy'uko abakozi bajejwe amagara y'abantu indwi barimwo abaganga babiri n'abaforomo babiri banduye umugera wa korona gushika ubu uganda ifise abantu amajana atanu n'indwi bafise umugera wa korona mu gihe atanu umwe urahitana urakoze fidele kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muyumvira kuri fm ijana na zimwe n'ibice bitatu mu burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo irindwi na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu amakuru mu karere impunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania baridoga ko babayeho nabi kubera ikibazo cy'amazu badasanurirwa makuru wacu james jovin akorera mu gihugu cya tanzania yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi zimubarira uko byifashe rero ino nzu yanjye urabona nyine ndireranye nyine abana urabona umugabo nyine twarashwanye iyi nzu rero irava imvura iguye turara duhagaze yemwe ubufu nyine ndabupokeye ehe bura emwe buranyagirwa nyine bwose nyine ugasanga ehe no kujya hariho igihe bimwe nsanga no kubora byaboze ikindi cya kabiri sindonka naho njyama imisare yarahetse yemwe ujya nyine ndahuko nyine ujya nyine ndi mu nzu nyine yajenye n'abana tubana n'abana abana nyene turi umuryango wa batandatu rya sindonka nyene ikintu nyene bana nyene ndaguma ngaho nkabura ikimfashira abana ahangayika imvura yagwa nyene ehe tukarara twicaye ku bw'imvura nyene twabuze aho turyama ewe ndi impunzi ndi ngaha muri- muri nduta mugabo nkaba meze nk'umuntu umengo singira un- unyitwararika abandi barafashijwe ibintu jewe nta bintu nshobora gufashishwa bivanye n'uko imyaka yiwanje bayinyuranije igihe nahunga none rero kuba mfise imyaka y'ubukuzi ku mubiri ku ifomu naho biboneka yuko umengo ndi mu mugwi w'abantu bakiri bato bigaca rero bituma rero imfashanyo zije ziciye muri un ntashobora kuronka imfashanyo nk'uko abandi bafashwa umva ikibazo cya mbere kijyanye ni- n'iyi nzu ubona ingene imeze uko ubwa mbere ngaha iyo imvura iguye aha aha mu- muri iri gerere ngaha harahitayo ubuyaga hagahita uruhuherezi ikanatuma na hariya hejuru hariho ahantu hatabuke intuzenya amazi agaca atemba imbere mu nzu ntubona ngaha aho ingene ndiyimve ahari ndagombye ngo ngwanye ndabe nk'uku none rero je ndabona ku cerekeye inzu icyo ndosaba yuweni ni uko yoza ikadusanurira hanyuma imaze kudusanurira baga- abafundi bagaca bandugiriza aha hejuru ngira ngo ndibaza aho ngira vyoja mu buryo ni uko mbona mukeneye kudusanurira bari bakeneye nka yuwe ni nyene nk'uko ari umubyeyi yatwakiriye yuko bodusanurira akazu bakaduha akazu gakomeye kubera n'utwo n'utwo dupokera nyene nk'ifungurwa usanga zanyagiwe aho tu- twadute- kiretse aho ugasanga nk'aho abana baryama baryamye nyine ahantu hatose tukabura ingene asha- abana ba- barara neza hanyuma ikindi nacyo ni uko mbona iyo baje gusanura usanga bavuga ngo bagusanuriye bashize ku ihema hanyuma ugasanga n'ubwasigaye ko hejuru bwashaje kandi ata busare baduhaye bwo gusasa hasi bakagenda babutwaye Eh, u- ne- ki- ikindi nacyo kigira kabiri ikibazo cyerekeye nyene cy'ayo mahema hariya haruguru ubuyaga buhise bwarahise bwa buyaga bwo mu kwi cumi na kabiri ihema iratabuka irikujya yikubita ku biti hariya iratobagurikana hariya hose nica ndemera ku- kubohesha n'imigozi mugabo amahema eh, ya- yatabaguritse iyo imvura iriko iragwa razima nyene irava i- ama- amavano ashunguruka hariya ah, nkaca ndayabonera indani mu nzu no nkaho rero urumva ivyo nk'ivyifuma vyovyo nko muri iyo misi kweri muri uko kwezi ndamaze ukwezi kose dukoresha gusuma ifuma ryatarariye mu nzu kandi n'ababanyi barabibonye ndararisohoye barabibona bavuga ati kweri wahombe kandi ryataraye ndaraye mvuye gutega uwo munsi nyene twaguma turya imboga none ari kugira herera ingorane rero z'ikibazo c'inzu n'izi twasaba rero mu gihe baje kudusanurira amba badusanurira ihema cyangwa nyamba badusanurira nk'amabati uduhema twasigaye ko hejuru bakatuturekera kugira tudusase abana baronka baryama heza icyo nasaba kimwe ni icyo ikindi cya kabiri naho iyo imvura iguye nyine uca usanga ubura amahoro ukabura aho uryama ukaguma uhagaze uka abana ugasanga bariko baratera induru ati turanyagirwa turanyagirwa nawe atakundi uri bubigenze ubwo nyine twasaba kweri ash yubu ni kweri ash iraba uburyo yotugarukirako kabisa itwusanurire nyene hanyuma ikindi nacyo dusaba n'utwombo baduhaye twaraheze baraho kungene bodusayidira kweri bakaduha n'utusare n'agasafuriya ko gutekamo n'utwombo two kunywesha amazi cyangwa kuvomesha kweri boba bakoze bagize neza
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri uganda abakristu badashika ku ijana ku munsi w'ejo nibo bitabiriye amasengesho adasanzwe yo kwibuka abihaye imana muri uganda bishwe n'umwami wa buganda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo inani na gatanu umunsi wahora witabirwa n'abantu bashika ku miliyoni zibiri baturutse imbere mu gihugu no hanze inkuru irambuye tuyikesha ignatius bahizi muri uganda
ku munsi nk'uyu buri mwaka ahina mugongo w'abihaye imana ba uganda biciwe kubera ukwemera kwabo haba huzuye abantu utabona aho wakandagiza ikirenge kubera ubwinshi bw'abemera imana baturuka hirya no hino mu gihugu n'abava hanze ku migabane yose y'isi baba baje kuwizihiza mu myaka ijana ishize abakirisitu baza aha hantu kunamira ababihaye imana mirongo ine na batanu no gutakambira imana uyu munsi uzaja wibukwa mu mateka y'iki gihugu kuba utarijijwe nk'uko bimenyerewe kubera icyorezo cya korona cyatumye abantu basaga imiliyoni ibiri bataza kubahiriza umunsi uri kuri kalendari ya kiliziya gaturika ku isi hose musenyeri wa dayosisi ya kampala sipiriyano kizito rwanga wayoboye igitambo cya misa yavuze ko uyu munsi wabaye igitangaza kandi ko kubona abantu batakunganye nk'uko bisanzwe hari ubutumwa imana yashatse gutanga akaba rero abemera imana bakwiye gusenga bivuye inyuma kugira ngo imana ikize isi iki cyorezo We have now the pandemic of the coronavirus, which is spread all over the world.
ati ubu twugarijwe n'icyorezo cya korona ku isi hose hamwe n'amahoro make nk'uko mubibona muri amerika ubu ngubu dusenge cyane kandi dusabe n'abihayimana ba uganda kudusengera kugira ngo ibi byose bishire to the after effects of these challenges.
musenyeri kizito rwanga yongeye yigisha ku by'urugero rw'abihayimana ba uganda bivuze mu buzima bw'abemera muri ibi bihe by'uburwayi bwa korona The current pandemic of COVID throws a challenge to us as believers. In the current ati icyorezo cya korona ni ikigeragezo ku bemera imana kuko muri ibi bihe turimo byo kutabonana na bagenzi bacu hamwe n'ibura ry'ibintu bikenewe mu buzima byatuma bamwe bikunda bo bonyine abandi bagakoresha ingufu zabo kubona ibyo bashaka kandi ibi binyuranyije n'iby'abayoboke b'imana bagomba gukurikiza birimo gusangira n'abandi ibyo dufite abihayimana ba uganda batwigisha gukunda bagenzi bacu no kubafasha our works of charity, our works of love.
mu butumwa ku banyagihugu bose kuri uyu munsi perezida museveni yavuze ko ukwicwa kw'abihayimana ba uganda kubera ukwemera kwabo bifitanye isano n'abantu bitangira ibihugu byabo kurwanya imibereho mibi The example of their fortitude and endurance has helped to plant the kingdom of God in the hearts of men and women.
ati urugero rw'aba bihaye imana rwo kwihanganira ububabare byafashije gutera imbuto mu mitima y'abantu ku isi hose niyo mpamvu buri mwaka ibihumbi by'amajana y'abemera mu gihugu no kuva ku isi hose baza hano mu rugendo rutagatifu kwibuka ubutwari abihaye imana ba uganda bagize mu kwemera kwabo ibyo banyuzemo bitwigisha ko ibyemezo bikomeye bihindura imiterere y'isi bikorwa n'abantu bahitamo kwitangira icyo bemera kandi bareba imbere The hazaza action has some similarities to the actions of the martyrs.
hari hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amagana munani mirongo umunani na gatanu na mirongo umunani na karindwi ubwo wari umwami w'ubwami bwa buganda w'icyo gihe witwaga mwanga wa kabiri yategetse ko abo bantu bakoraga mu ngoro ye bicwa kubera ko banze kumwumvira bakumvira ibyo abavugabutumwa bw'imana bari baturutse hanze icyo gihe babigishije bityo umwami akabategeka guhitamo kumwumvira ntibicwe cyangwa gukomeza gukurikiza ibyo abo bavugabutumwa bababwiraga nuko bakicwa baje guhitamo kwicwa nuko bicura w'agashinyaguro babanzaga gutegekwa guca inkwi zo kubatwika ba- hanyuma bagatwikwa umwe umwe imbere ya bagenzi be uwari muto wabo bose yitwaga kizito kandi yari afite imyaka cumi n'itanu y'ubukuru ukurikije amateka yabo yanditse izina kizito ryaje gukundwa cyane nuko abakristu benshi ku isi baza gutangira kubyitirira abana babo ignatius bahisi ijwi ry'amerika uganda
inyuma y'indwi irenga y'amahane menshi imyiyerekano yo kwiyamiriza inyifato y'abapolisi ku banyagihugu yasubiye mu ituze muri leta z'ubumwe za amerika thomas kamirindi nibyo atubwira ituze ryagarutse cyane cyane kubera impamvu ebyiri iya mbere abaturage barakora uko bashoboye kose kugira ngo bakumire ababazanamo ibyo kurasa gusahura kumenagura no gutwika ibya rubanda iya kabiri ni amategeko y'umukwabo yatumye polisi ita muri yombi abantu barenga ibihumbi icyenda kugeza uyu munsi mu gihugu hose hejuru ya polisi ba guverineri ba leta makumyabiri n'icyenda kuri mirongo itanu zigize igihugu na meya wa washington dc umurwa mukuru wa amerika bategetse abasirikare babo national guard barenga ibihumbi makumyabiri gutera inkunga mu bikorwa byo kugarura no kubungabunga amahoro n'umutekano naho igitekerezo cya perezida trump cyo kohereza ingabo z'igihugu kwigarurira imijyi irimo imyigaragambyo ba guverineri ba leta zitandukanye na ba meya b'imijyi myinshi bakomoka mu mashyaka yombi y'abarepublikani n'abademokarate bacyamaganiye kure cyane bavuga ko adafite ububasha bwo kubikora bo batabyemeye cyangwa batabimusabye mu murwa mukuru w'igihugu washington dc abaturage ibihumbi baraye bateraniye mu ituze hirya gato y'ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche amasaha make nyuma y'uko abapolisi bari ku maguru no ku mafarasi babarashemo ibyuka biryana mu maso bagumye mu mihanda na nyuma ya saa moya y'ijoro ubwo amasaha y'umukwabo aba atangiye batitaye ku bashinzwe umutekano babanje kubabwira ko bashobora kubakoreshaho ingufu ariko izi ngufu ntizakoze kuko abaturage bari batuje nta mivundo n'ikinyabupfura cyinshi ndetse bakobye nabi cyane banavugiriza induru umwe muri bo wuriye ku- ku nkingi y'itara ryo ku muhanda ashaka kurimena bose barasakabaka bati amahoro mu myigaragambyo yacu mu mujyi wa new york naho abaturage ibihumbi n'ibihumbi birengagije amasaha y'umukwabo atangira saa mbiri y'ijoro bigumira mu mihanda mu ituze kugera mu gicuku imijyi myinshi nayo itandukanye ntiyabayemo urugomo n'imivundo nka los angeles muri leta ya california mu burengerazuba bw'igihugu miami muri leta ya florida mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika na houston muri leta ya texas naho mu majyepfo y'igihugu aha umukuru wa polisi yasanze abaturage mu myigaragambyo bariganirira abemerera ko agiye guhindura imikorere ya polisi n'imyitwarire yabo houston ni umujyi wa kane mu mijyi ituwe cyane muri leta zunze ubumwe za amerika niho george floyd yakuriye niho n'umurambo we uzashyingurwa ku wa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa gatandatu umuryango wa floyd watangaje ko joe biden wabaye visi perezida wa repubulika imyaka umunani kandi ushobora kuzaba kandida w'ishyaka ry'abademokarata mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa cumi na kumwe gutaha azajya muri iyo mye azajya muri iryo tabaro i houston umwirabura george floyd yapfuye ku wa mbere itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu ari mu mapingu n'umupolisi w'umuzungu yamucikamije ivi ku gakanu iminota irenga umunani mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu uyu mupolisi nyuma y'urupfu rwa floyd yarirukanwe ku kazi ndetse nyuma aza gutabwa muri yombi abagenzacyaha bamushinja ubuhotozi atari yagendereye abavoka b'umuryango wa floyd bababwiye ko n'abandi bapolisi bashobora gutabwa muri yombi anketi zaba zimaze kwerekana ko hari undi mupolisi wa kabiri nawe w'umuzungu nawe wari washinze ivi mu mugongo wa floyd kandi nyine floyd ari mu mapingu yubitse inda ariko uyu mupolisi wa kabiri we ntagaragara ku mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga uretse anketi mpanabyaha zirimo zikorwa ku rupfu rwa floyd guverinoma ya leta ya minnesota nayo iruhereyeho yatangaje ko yatangije anketi kuri polisi ya minneapolis ku birebana n'uburenganzira bwo kwidegembya kw'abaturage droit civil mu gifaransa guverineri wa minneapolis tim wals na komiseri we ushinzwe muri guverinoma ye uburenganzira bwa muntu rebecca luciero barega polisi ya minneapolis amateka maremare n'umuco wo kuvangura amoko bati anketi zigamije kureba uburyo babikosora ku buryo burambye komiseri rebecca luciero yasobanuye ko guverinoma ya leta ya minnesota izumvikana n'umujyi wa minneapolis ku iteka ryemeza inkiko guhana zihanukiriye ibyaha byose bihonyora uburenganzira bwa rubanda bwo kwidegembya no gushyiraho ibihano mu rwego rw'indishyi z'akababaro ati dufite n'aho duhera kuko mu mwaka ushize umujyi wa chicago nawo washyizeho bene iryo teka minisiteri y'ubutabera y'igihugu imaze kubona ko naho polisi yari ifite amateka maremare n'umuco wo kuvangura amoko no gukoresha ingufu nyinshi zidakenewe kuri bamwe na bamwe abagize njyanama y'umujyi wa minneapolis bose uko ari cumi na babiri nabo bakoze itangazo bavuga ko bashyigikiye izi anketi ku mikorere n'imyitwarire ya polisi yabo fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha nayo irimo irakora anketi yayo bwite yo kureba niba abapolisi ba minneapolis barishe uburenganzira bwa george floyd bwo kwidegembya droit civile ze
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
imfashanyo za hcr ku mpunzi ziba mu bisagara muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa korona zacanishijemwo abo zigenewe komite y'impunzi yifuza ko amadolari mirongo itatu agenewe buri mpunzi ku kwezi yohabwa impunzi zose atanumwe avuyemwo ariko hcr yo yatangaje ko ata buryo ifise bwokwira bose pierre claver niyo nkuru aratubwira ibindi amafaranga ateye imari nayo ahuriranye n'amadolari mirongo itatu ku kwezi atangwa n'ishirahamwe ryita y'impunzi hcr mu rwanda ahabwa impunzi ziba mu bisagara yatanguye gutangirwa mu karere ka huye mu ntara y'amajepfo mu ntango z'ukwezi guheze mu ntumbero yo gusahiriza impunzi kubera ikiza c'umugera wa korona catumye n'abari bafise utwo bakora bidakunda ahubwo bakaguma mu nzu kugira ngo bikingire kuva ico gihe ababa i kigali no mu micungararo baciye batangura kwizera ko nabo ari vuba ndetse na hcr rirabizeza ko nabo bagiye kubukura mu cibo gusa hcr yongeye ko kwako gafashanyo kazohabwa ba ntawunikora aho niho amajambo yatanguye kuba menshi gushikaho utwara komite y'impunzi zose ziba mu bisagara patrice nadohoka yandikira urwandiko userukira hcr mu rwanda amubwira ko iryo shirahamwe ryogerageza ntiricanishemo impunzi ahubwo kwako gafashanyo kuhabwa bose kuko kuri we atamwana n'ikinono turabe yuko nk'uko abandi bariko barafashwa batishoboye mu makaritiye no mu mirenge no mu midugudu na hcr kugira ngo nayo ishobore gufasha impunzi muri rusange zitishoboye nazo nyine ziba zifise ubu amikoro make binashobotse bashikira impunzi zose murazi ko impunzi muri iki gihe zahora zitungwa no kwiruka ata buryo bwo gutunga imiryango bafise ahmed babafal aserukira hcr mu rwanda ntiyatevye kwishura kuri ayo makenga komite y'impunzi ziba mu bisagara yamutuye yavuze ko kubera uburyo buke hcr rifise ridashobora guha ako gafashanyo impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bari mu bisagara ahubwo ko abageze mu zabukuru bantabonikora hamwe n'abagendana ubumuga aribo bazokogwa mu ntoke gusa mu kiganiro cihariye umuvugizi wa hcr yabwiye ijwi ry'amerika ko mu mpunzi ziba mu bisagara zirenga gato ibihumbi cumi na bibiri abagera ku bihumbi indwi bantabona ikora gusumba abandi aribo baroswa ako gafashanyo k'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu y'u rwanda abenshi muri abo ni abarundi barenga ibihumbi icumi abandi nabo ni abakongomani umufasoni elise ville sharan ajeje kumenyesha amakuru muri hcr Cette assistance euh, va bénéficier euh, aux réfugiés les plus vulnérables.
bantawunikura nibo bazoyahabwa tutaravye ubwenegihugu bwabo aha twavuga nk'umupfakazi canke utunze umuryango atari kumwe n'uwo bubakanye abageze mu zabukuru abana bihunganye ndetse hari n'abandi bari bamaze kutwitura kuva ku mwaka uheze k'ubukene bubarembeje n'abandi rero biboneka ko bakenye gusumba abandi ku mpunzi zirenga ibihumbi cumi na bibiri dufise zahungiye mu bisagara mu rwanda tuzofasha ibihumbi indwi ubu twabaye turatanga ay'ukwezi kumwe ariko ibintu bibandanije uku tuzobafata mu mugongo mu kiringo c'amezi atatu ariko tubanza kuraba ko bafise amakonti muri banki canke ko bakoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga kuri telefone gusa twabizeza ko twabikoranye ubwitonzi kugira ngo ntihagire uwubura kandi ari ntawe nikora haraheze iminsi rero dutanguye kuyashira mu mabanki abarenga igice mu bihumbi indwi bose hamwe baramaze kuronka ako gafashanyo Plus de la moitié des gens euh, qui étaient ciblés ont déjà reçu l'assistance.
ku bwa komite y'impunzi icari gikwiye gufatirwa ko co korohereza bose ni uko impunzi zose zagizwe ko ingaruka mbi n'ikiza ca korona gutyo ko atawari kubura iyo komite y'impunzi igira ko itanga umuti kuri ako gafashanyo kari gutuma gatangwa mu kiringo c'amezi abiri hako aba amezi atatu nk'uko hcr yabitegekanije kugira ngo bose baronke maze ntikaba agafashanyo kaza gucanishamwo impunzi yamara hcr igishura ko yafatiye ku makuru impunzi zatanze igihe ziyandikisha zisaba ubuhungiro ico bikoze riremera ko hamwe yabonetse ubundi buryo kitazobuza ko n'abandi basigaye barenga gato ibihumbi bitanu nabo bahabwa hagati aho hari n'uwundi mugwi w'impunzi cyane cyane z'abarundi bashimye kwitura ubushikiranganji bujejwe impunzi mu rwanda kugira ngo bufashe mu gutatura izo mpari hcr nta fashanyo ryahora riha impunzi zahungiye mu bisagara ahubwo ryitaho gusa abarenga ibihumbi ijana na mirongo ine n'umunani baba mu makambi y'impunzi ahanini bagizwe n'abarundi hamwe n'abakongomani pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
nshuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi mukubir yabaro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza mwari kumwe nanjye aloise bigirimana